mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ivuye washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda hano muri studio muri kumwe nanjye etienne karekezi ndabaramukije mwese aho muri ikaze kandi kuri radiyo yanyu ijwi ry'amerika ijwi ry'amerika kandi ikomeje kubifuriza kugira ibihe byiza bijyana n'umunsi mukuru wa noheli n'ubunana ahubwo mwitegure ni mu cyumweru gitaha aho muri hose aho mwaba mutwumvira hose haba kuri radiyo kuri interinete ndavuga kuri mudasobwa ndetse no kuri telefone zanyu mugendana gusa nanone noheli ni kuri bamwe kuko hari birumvikana hari abantu babuze ababo mu ijoro ryakeye mu rwanda kubera ibiza by'imvura ubu rero aho muvugira n'ubu ngubu baracyakora monitoringi yayo barakora ibishoboka byose turabona yuko hataguye n'imvura nyinshi ngo yongere yangize nko mu byejo aya mazi ashobora kuba yabonetse noneho akongera kuba tiritedi agatangwa nk'uko bisanzwe ubwo ni minisitiri ushinzwe ibikorwa remezo mu rwanda Claver gatete avuga ku ngaruka zatewe n'icyo kiza cy'imvura n'ingaruka bagize ku bijyanye n'amazi yo gukoresha no kunywa ni mu rwanda muri tanzania aho impuza abarundi ziri mu nkambi ya mutenderi noheli zayumvise mu magambo gusa naho umunsi mukuru ujyanayo ziwuheruka zitarahunga mbere y'izo nkuru zose ariko reka twumve amakuru mu kanya gato avugwa hirya no hino ku isi duhere muri repubulika ya demokarasi ya kongo ishyirahamwe mpuzamahanga ry'abaganga batagira imipaka medose sans frontiere ritangaza ko ryahagaritse ibikorwa byaryo byo kurwanya ikiza cya ebola mu burasirazuba bw'igihugu ni inkuru twugezwaho na mugenzi wacu oriane itanga ishaka urakoze cyane ishyirahamwe mpuzamakungu ry'abaganga batagira imbibe MSF ritangaza ko rigiye guhagarika ibikorwa byayo byo kurwanya ikiza cya Ebola mu karere k'ubuseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo iryo shyirahamwe Medecins Sans Frontieres rivuga ko ryafashe iyo ngingo kubera hari imigwi y'abasirikare ba leta ku mavuriro yabo MSF ivuga ko igiye guhagarika ibikorwa byabo ikorera mu kigwati cya Biakato mu ntara ya Ituri iri muri kivu ya ruguru mu buseruko bwa kongo ako karere gasanzwe gahanzwe n'ikibazo cyo kurwanya iyo ndwara ya ebola iryo shyirahamwe rivuga ko atakundi bari bubigenze bavuga ko kuba abasirikare ba leta bari ku bigo by'amavuriro biba biteye kubiri n'inshingano zabo zo gukora ataho begamiye kandi atamacakubiri bagira mu bikorwa byabo umuyobozi w'umugambi n'ibikorwa byihuta Trish Newport yabwijwe rya Amerika ko ikibazo cyatanguye kwibonekeza mu mpera z'ukwezi kwa cumi na rimwe inyuma y'ibitero byagizwe n'abantu bitwaje ibigwanisho muri ibyo bitero harishwe abaganga batatu hakomereka n'abandi batari bake inyuma y'icyo gitero leta ya Kinshasa yacirungika abajejwe umutekano muri ako karere gucungira umutekano w'iryo vuriro Newport akavuga ko ate, atagera ategera akamaro kabo basirikare kuza gucungira umutekano w'abanyagihugu n'abanyagihugu ariko ko bitandukanye n'ibikorwa byabo urakoze oriyani itanga ishaka hakurya y'amazi magari tugane muri irake aho perezida yiteguye kwegura ku mwanya we aho kugira ngo ushyikire minisitiri w'intebe eugene mukankusi nibyo atubwira perezida wa iraki yavuze ko yiteguye gusezera kuri iyo mirimo ye aho gushyikira uwo mukandida w'urugaga rushyigikiye irani ku mwanya wa minisitiri w'intebe byatuma ibibazo bya politiki birushaho gukomera mu gihugu itangazo rya barhanwa sareh rije mu gihe abigaragambya barwanya guverinoma bashyize za bariyeri mu mihanda no ku mateme i bagdadi no mu majyepfo y'igihugu nyuma yo gushomikaho amazu menshi mu ijoro ryose mu ibaruwa yandikiye inteko ishinga amategeko sareh yifuje gutuma igihugu kigira ubwigenge ubusugire ubumwe ndetse no kubumbatira ubutaka bw'igihugu cya iraq reka tuve muri iraq tugane muri turikiya aho igihugu cyiteguye kohereza ingabo muri libiya gufasha ingabo zishyigikiwe n'umuryango w'abibumbye nanone eugene mukankusi nibyo atugezaho perezida wa turukiya recep tayyip erdogan yavuze ko abadepite bazatora mu ntangiriro z'uyu mwaka utaha amategeko atanga uburenganzira bwo kohereza abasirikare muri libiya bo gutera ingabo mu bitugu guverinoma y'i Tripoli ishyigikiwe na ONU Erdogan yavuze ko inteko ishinga amategeko ishobora kuzatora ku itariki ya munani cyangwa se iya cyenda y'ukwezi kwa mbere k'umwaka utaha wa bibiri na makumyabiri ubwo bazaba bavuye mu kiruhuko ishyaka rye rifite ubwiganze mu nteko bityo rero kwemeza ayo mategeko bisa n'ibizashoboka nubwo ishyaka rinini ritavuga rumwe n'ubutegetsi ririmo kuvuga ko ridashyigikiye uruhare rwa gisirikare muri Libiya Erdogan yavuze ko ibyo bije bikurikira icyifuzo cya minisitiri w'intebe wa Libiya Fayez Sarraj wari wabisabye abayobozi bombi basinye amasezerano yerekeye umutekano mu kwezi gushize Istanbul guverinoma ya Sarraj yavuze ko oh, ku masezerano y'igihugu ihanganye n'ibitero ihanganye n'ibitero birangajwe imbere na Khalifa Haftar uyoboye uburasirazuba bwa libiya ushaka kwigarura kwigarurira tripoli guverinoma ya saraje n'iya mukeba we hifter mu burasirazuba bwa libiya uh, zishyigikiwe n'imitwe y'abarwanyi itandukanye hamwe na za guverinoma z'amahanga umutekano w'igihugu cya libiya wahungabanye mu gihugu kuva mu bihumbi bibiri na cumi na rimwe ubwo muhammad kadafi yakurwaga ku buyobozi yaramazeho igihe kirekire akanicwa
urakoze eugene mukankuzi kuri izo nkuru abakomeje kutwumva mu mwanya ukurikira turareba uko amakuru yifashe mu karere ariko nanone tuzirikana benshi mukomeje kwizihiza umunsi mukuru wa noheli mwitegura ubunani aho muri hose ariko n'abatabashije kumva namwe turabagezaho uko byifashe ariko kandi tuba tumikira namwe muri mwe mwatwandikiye mutashya abanyu musuhuza abavandimwe n'inshuti reka duhere mu rwanda aho kuri wa gatatu haguye imvura idasanzwe igahitana abantu icumi ikanangiza ibintu bitari bike harimo n'amazu yasenywe ikigo cy'igihugu cy'iteganyagihe kirakangurira abantu kuba maso kubera ibihe bidasanzwe by'imvura hari mu kiganiro n'abanyamakuru inzego zitandukanye za leta zasobanuraga ku ngaruka zatewe n'iyo mvura idasanzwe mu gihugu mugenzi wacu erike bagira ubusa yakurikiranye ikiganiro
mu murwa mukuru w'u rwanda kigali imirimo yo guhangana n'ingaruka z'ibiza bikomoka ku mvura yaguye ku munsi mukuru wa noheli irakomeje ni imvura ubutegetsi buvuga ko idasanzwe bufatiye ku bindi bihe nk'uko profeseri anastase ishyaka minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu yabibwiye itangazamakuru mu kiganiro yatumije igitaraganya ariko imvura twagushije ntabwo yigeze ibaho mu mateka y'uyu mujyi ahari hari imvura nyinshi ikomeye ifite ubukana amazi menshi mu gihe gito ku buryo ngira ngo icyo umuntu yaheraho ni ukubanza gushima gahunda twari twafashe yo kuvana bariya baturage mu bishanga kuko iyo ibasangamo ntabwo nzi ko ari icyo twari kuramura kugeza ubu butegetsi burabarura abagera mu icumi bahitanywe n'ibi biza benshi biganje mu mujyi wa kigali ari naho haguye imvura nyinshi ugeranije n'ibindi bice by'igihugu yasenye amazu asaga ijana nabwo ari hejuru ya mirongo itandatu ari mu mujyi wa kigali bamwe mu bacumbikishirijwe mu mashuri minisiteri y'ibikorwa by'ubutabazi ikavuga ko bose bari kwitabwaho bwana olivier kayumba n'umunyamabanga uhoraho muri iyi minisiteri ubu turimo turateganya mu masaha cyangwa mu minota mike iri imbere tugerageze byibura kubaha imikeka n'ibiringiti byo kubafasha ariko abenshi hari ibyo bavanye mu mazu yabo nko guteka nta kibazo ibiribwa barabifite abatabifite gasabo disitirigiti n'umurenge barimo barabafasha turimo turakusanya amakuru yose kugira ngo turebe ubufasha ijwi rya amerika yakunze kubona bimwe mu bice bitandukanye by'umujyi wa kigali cyane ibyegereye umugezi wa nyabugogo byarengewe n'amazi hari n'inkuta z'amazu zagiye zigwa mu mihanda uretse izo ngaruka haniyongeraho ko ubu mu mujyi wa kigali hari bimwe mu bice byo mu karere ka nyarugenge bidafite amazi n'umuriro w'amashanyarazi kubera iyo mvura idasanzwe ambasaderi claver gatete minisitiri w'ibikorwa remezo aravuga ko kugeza ubu amazi yanduye bikabije agomba kubanza gutunganywa n'inganda bakabona kuyaha abaturage gusa ngo hongeye kuboneka imvura nk'iyo mu ijoro ryo kuwa gatatu ibintu bishobora gusubira urudubi ubu rero dufite timu zirimo zimonitaringa kuko amazi n'ari ya nyabarongo amazi n'aya ngaya ajya mu butaka niyo dusanga hariya kimisagara aya mazi niyo yari yanduye cyane birengeje ku buryo yajemo n'ibyondo udashobora rero kuba wagira ukuntu yayungurura uburyo washyiraho tiritimenti ntabwo byashoboka kugira ngo noneho ushobore kubaha abantu amazi meza abashobora kuba bakoresha amago yabo ubu rero aho muvugira n'ubu ngubu baracyakora monitoringi yayo barakora ibishoboka byose turabona yuko hataguye n'imvura nyinshi ngo yongere yangize nko mu byejo aya mazi ashobora kuba yabonetse noneho akongera kuba tiritedi agatangwa nk'uko bisanzwe ariko haramutse haguye n'imvura nk'iyo twaraye tugushije ibyo ngibyo byatuma noneho ikibazo kiba kibi cyane kurenzaho ariko tubona yuko mu munsi umwe amazi ashobora kuba yabonetse n'imvura yaguye mu gihe kitageze amasaha atanu kandi ije ikurikirana n'igikorwa cyo gusenyera abari batuye mu manegeka n'ibishanga ni ingingo itaravuzweho rumwe na cyane cyane ko ngo hari abakiri mu matongo profesa shyaka akavuga ko hari abafashe ibiza bakabihindura politiki akaboneraho no kubiyama abakoresha ibi biza mu mvugo zidahwitse za politiki no gushakira ibibazo aho bitari nyamuneka bakwiye gushinyagurira abanyarwanda icyo twe turiho nka leta y'u rwanda ni ubutabazi bw'ibanze bugomba kurengera ubuzima bw'umunyarwanda kuko tuzi ko umunyarwanda ubuze ubuzima bwe ntabwo wakongera kububona ntabwo dukunda guterana nabo amagambo ariko ngira ngo mujya mubumva twagira ngo rwose twiyame abantu bose bashaka gukoresha ibi bibazo babihindura imikino yo kuvugira ku mubyimba abanyarwanda kujya gutaratara baba bagize batya na batya uyu mutegetsi yanavuze ko nibikomeza haziyambazwa izindi mbaraga maze asaba abanyarwanda kutayobywa n'abo yita ko bakora politiki y'umwanda nibikomeza ngira ngo turaza gukoresha imbaraga z'amategeko kugira ngo zidutabare kuko turabibonamo ingeso mbi yo kwangiza abanyarwanda no kwangiriza igihugu no gusopanyiriza igihugu no konana ishusho yacu abanyarwanda turabakunda iyo bitaba ari uko ngira ngo waba bishidikanyaho nawe yakwivuga ibigwi ariko ibyo dukora byose tubikorera abanyarwanda kugira ngo babeho neza ntabwo rero n'uwashaka gukina politiki yakina politiki y'umwanda irimo ubushinyaguzi bugezaho kugeza ubu imihanda hafi ya yose mu mujyi wa kigali ubutegetsi buravuga ko yagizweho ingaruka n'iyi mvura idasanzwe ku mugoroba wo kuri uyu wa gatatu ubwo imwe yari yanafunzwe kuko hari bimwe mu binyabiziga igipolisi cyarohoye byatwawe n'amazi hari kandi hegitari z'ibihingwa zikabakaba mirongo itanu zangiritse ubutegetsi bugakomeza gushishikariza abatuye mu bishanga n'amanegeka kubihungira kure bagakiza amagara yabo muri kigali honyine harabarurwa bakabaka ibihumbi bitatu bakiri mu bishanga cyangwa cyangwa se inkengero zabyo za hafi n'abandi basaga ibihumbi bitatu magana atanu bamaze kwimurwa uretse ibice by'ibishanga iyi mvura idasanzwe yanibasiye amagorofa maremare y'ubucuruzi kandi akomeye yo mu mujyi rwagati ababisesengurira hafi bo bakomeje kutarya umunwa mu kuvuga ko nyirabayazana ari igenamigambi ry'ubutegetsi ridahamye mu bikorwa remezo birambye ikigo cy'igihugu cy'iteganyagihe cyo kirakomeza kuburira abategetsi na rubanda bwana aimable gahigi umuyobozi mukuru w'iki kigo uku niko yabwiye itangazamakuru iyi minsi itatu ikurikira turaba dufite imvura ariko iyi inyuzamo igatanga umucyo ikibazo cyayo ni uko iri bugwe n'ubundi ahantu iyi mvura twari tubonye yarayishegeshe ahantu henshi yarayishegeshe nitongera tukabona indi mvura niyo yaba nkeya tugomba kwitegura ko nayo ishobora kugira ingaruka n'ubwo mu busanzwe imvura itari nyinshi twari tumenyereye ko idateza ingaruka ariko nk'uko mwahabonye ahantu hose ukuntu hagiye hamera nihagira indi mvura ikomeza kugwa mu minsi itatu ikurikiranye twagombye gufatikanya kugira ngo iyo mvura itaza kudutungura bagira ubusa ijwi rya amerika i kigali urakoze Eric bagira ubusa kuri iyo nkuru twifatanije kandi n'imiryango yatakaje ababo kubera ibyo biza byibasiye cyane cyane umurwa mukuru w'u Rwanda Kigali tugane mu gihugu cya Tanzania mu nkambi ya Mutenderi aho impunzi z'abarundi zishavujwe cyane no kuba zitarabonye noheli nk'uko abandi bifite bayizihije umunyamakuru ry'Amerika muri iyo nkambi James Jovini yagiye kuganira nabo bamubwira agahinda kabo ni ukuri aho mu ikambi guhimbaza umunsi mukuru wa noweli rimwe na rimwe no gushima imana kuko tuhashyitse turi bazima nta muntu yapfuye kandi nta muntu yakomeretse ariko turashimira imana muri uru rugero tugezemo twebwe noweli mu nkambi kenshi tuyihimbaza turya ubugari nyine bw'ibigori n'ubushaza nta bindi bintu dushobora kubuhimbazamo kuko ntaho dushobora gusohoka ikambi ngo tujye kurondera agafaranga dushobora gusuma ibyo ushobora guhindura abana bashobora guhindurirwamo utundi tuntu hagiyeho kweri noweli yashyize ndi mu bukene budasanzwe rero ashaka nta kintu nohindura kubera nyine ni bya bindi nyine baradupokeza nibyo turya ubushaza nyine n'ibiharage nabujya bufudupokera nta kindi kintu kiyongereye ko kubera ubuzima tubayeho ubwoye rwose ni kubera asha ishyitse nyine nari nsanzwe mfite ubwoba nyine yuko dushobora no guhungurwa no ku nkoni rero mu bisanzwe yani bishyitse nyine ndababaye rwose kubera nahangayitse rwose kubera uno munsi mukuru wa noweli kabisa ushyitse dufise n'ubwoba yuko tuzohungurwa no ku nkoni mu by'ukuri uwo munsi mukuru wa noheli ushyitse turi mu bukene ntangere aho usanga umuntu kweri adafite icyo afungura aho usanga umuntu abuze icyo ashobora kugaburira abana ariko si kuvuga ko bose turi mu bukene hariho benshi usanga bafise uburyo kweri ugiye kuraba nk'aho ku macu niro usanga benshi ba inka zabazwe ku bwinshi uravye nk'inka zabazwe ngaho imutendere ni nyinshi ariko ugiye kuraba nawe usanga kweri udafise amikoro n'ikibazo n'ikibazo kuko turi mu bukene ntangere ubwo bukene bwinshi twabutewe n'ubwoba kuko umwana umwari twavuga tuti turataha turataha bagataha kuko umwanya n'umwanya twabona ko bashobora kutwirukana e, mw'icyo gihe rero umuntu nta kuntu yashoboye kurondera ngo ashobore kugira ngo yigeragize kugira ngo nawe yinezererwe anezererwe cyo kimwe n'abandi kuri uno munsi Ego umunsi mukuru wa Noheli uragenda neza kwe umunsi mukuru wa Noheli ubaye mu mahoro keretse yuko ni- na n'ibyo twari kuwuhimbaza turiko turafungura usanga atabiri ubukene usanga ari bwishaha mu nkambi bwize ngo urarosa agahera uronka ivyo uza gusuma kubera ibintu byaraduze cane je twari gusuma nk'inyama i- nk'amavuta umuceri ni ibintu usanga biva inyuma y'inkambi rero ntivyoroshe kwinjira mu nkambi kuko nta nta batanzaniya binjira mu nkambi usanga bit- bitaborohera kwinjira mu nkambi natwe nitweza turonke naho dusumira n'uwo barosa ako gahera nyene urumva usanga ibintu nyene bigoye ku bisanzwe mugabo umunsi mukuru kugenda neza kubera ni mu mahoro tuvuga umunsi mukuru twawufashe nk'iyindi imaze tumaze ku- kuba tu- idushikira tu- tukiri mu buzima yarenganye ariko icyahindutse ni uko twebwe aho turi uno mwaka pe tubereye nabi bivanye n'uko menga twama turi nk'ahantu hari nk'umutekano muke bivanye n'uko batatwemerera gusohoka ikambi n'abene igihugu botuzaniye ibyo dusuma ntiba- ntibahabwa ubwidegemvye bukwiye bwo kwinjiza ivyo twogura rero tuvuga muri makeyi nico n'ababirose ukuntu babyinjiza bica bibana ibeyi nini kurusha kare kandi uko byari bikwiye muri make novuga ko ari ivyo mu burundi twari muhira ntitwari duhangayitse nk'ino mu burundi twari tumeze neza biratandukanye cyane hari itandukaniro rinini cyane kuko mu burundi nyine bawuhimbaza warashobora guca inyuma inyuma y'inzu ugaca igitoki cyangwa ukajya ku ruzi ukagura imikeke cyangwa ukagura n'ibindi bintu bitandukanye tofauti n'ibyo mugaha mu ikambi hoho utari sanzwe urifise ku mufuka urumva kiretse umugenzi nyine cyangwa umugenzi cyangwa umubanyi yawe uhimbaje neza arashobora kuvuga ati ababanyi karibu duhimbaze umunsi mukuru neza uca aba yarose nawe icyo utaba ufise naho urumva bica bigenda uko nyine ni ukuvuga abana nta duhuzu bari baratwemereye n'impuzu ko bazodugabura duduha impuzu umunsi mukuru ukagera baduhaye impuzu e, muri un ariko ntituzi ingorane zahabaye abana benshi bagenda gusa baranotinya no gusohoka kuza kuraba abandi e, kuba kuba bifise vrema barawugira umunsi mukuru kuba bafise mu- kuba bafise uburyo nk'abacacana abantu bakora mu mashirahamwe e, amashirahamwe amwe yamaze guhemba ni ukuri ni ukuri benshi bara- baranezerewe ariko twebwe twavuga ati turi mu buhungiro nta- ntitunezerewe ku- kuko umunsi mukuru ugeze turi mu turi mu bukene ntangere e, tugerageje kuraba kweri ukuntu twawuhimbaza mu gihugu mu gihugu byari vyiza rero ko twasoroma twasoroma imyumbati tugacumba tugacumba e, ibyo twita uburobe abandi bagasuma ariko ugiye kuraba uno munsi twosuma amahera dukuye hehe ariko uko biri kose turashima tuzi- turarya ubwo bwari nyene bw'ibigori tukarya ibyo biharage kuko hari ibyo baduhaye ntawovuga ko bisa nuko twawuhimbaza turi mu gihugu mu gihugu twahimbaza neza umunsi mukuru wagenda neza ibibazo byinshi tugenda duhura navyo ngaha ni uko usanga eh, nk'abantu tudafise amikoro usanga abana kweri abana barahura n'ibigeragezo ko hagiye nko ku mubanya agasanga bariko barabaga nk'inyama bariko barabaga impene abandi bariko baga inkoko nawe witunye abana baca bicwa ni- n'intuntu iyo baje muhira bakubwira ngo kwa fulani babaze mw'ico gihe rero nawe nka twebwe abavyeyi tuca twicwa n'intuntu kweri
arakoze mugenzi wacu james jovini yari mu nkambi y'impunzi z'abarundi mu gihugu cya tanzania inkambi ya mutenderi namwe mwese mwahunze ibihugu byanyu ku mpamvu zitandukanye aho muri hose ndavuga impunzi ziri mu nkambi ya muri malawi zereka refugee camp ni abarundi n'abanyarwanda nyarugusu na nduta ni muri tanzania hari abarundi n'abanyekongo rusenda na kavimvira mu ntara ya kivu y'epfo muri kongo higanje abarundi na kivale muri uganda hari abanyarwanda hari abarundi hari abanyekongo hari abasomaliya hari abo muri sudani n'abandi n'abandi hari n'inkambi ya dadabu na kakuma muri kenya naho higanje abanyasomali n'abasomaliya abanyasudani abarundi n'abanyarwanda mwese mukomeze mugire ibihe byiza muri iyi minsi yo gusoza umwaka duhereye kuri bariya bamutendera ariko kandi nta mvura idahita mukomeze mwihangane umunyarwanda yararembye ati nta mvura idahita namwe mukomere ibihe byiza reka tuvuge ko biri imbere uretse kandi mwe muri mu nkambi twabashije kubageraho hari n'abandi batwandikiye bakoresha ubuhanga ngarukarabumenyi ubuhanga bwa tekinoloji ya interinete baratwandikira bifuriza inshuti n'abavandimwe iminsi mikuru yo gusoza umwaka mwese ntitwabonye ubutumwa bwanyu ariko kandi iyo mwa- mwabwa- mwabwohereza ntitwabasha kubutambutsa kubera ko umwanya ari muto cyane reka mbanze nshimire mugenzi wacu diane ninahazwa abashe kubutoranya abukura mu mashini ya uwa mbere dutumikira ni andre Mich- mikaele bukuru ati ndi bukuru ndi zambia muntahirize ab'iwacu mu cibitoke aha ni mu burundi ahitwa nyamakarabo turatumikira kandi elias ndi kumwe nayo ati ndayifurije aravuga ko ari noheli umudamu wanje nkunda cyane abana banje bose bene rwacu bose hamwe n'umugenzi wanje nkunda cyane ari buja ni bujumbura mu burundi n'abandi bose banzi umukiza abandanye kuvukira mu mitima yabo kandi n'umwaka twimirije gutangura bazawurambemo turagushimiye cyane rero Elias aragira ati murakoze nawe urakoze dutumikire kandi parufe ni parufe bigira imana nawe aragira ati murakoze cyane natwe turabifurije kuramba imana ibakomeze burundu cy'ibitoke turabakurikirana neza cyane yaduhaye nimero ya telefone ye ntituyivuga hano kuri radiyo ariko dutumikire kandi witwa udase nzoyihera ati murakoze cyane ati tuyisangire reka tuyisangire koko aho uri hose dutumikire kandi waragira ati ariko uyu ni odasi ukivuga aravuga ati ndayifurije petit frere felicien na amede bose bari mu rwanda n'abakuze aravuga ko ari kazensi banje claude n'iby'umukama regis rwanga nsenzimana firijanse na petite sere ivo na bon frere aho ari hose n'abari uganda mukamusoni n'umufasha wiwe ati mwese murakoze zumikire kandi niwe witwa turi n'umugisha john Lucky waragira ati ndifuriza noheli nziza abanyarwanda bose hamwe n'umwaka mushya muhira wa bibiri na makumyabiri by'umwihariko umufasha wanjye abavandimwe banjye bari nyagatare ni mu rwanda mu burasirazuba bushyira amajyaruguru cyane amajyaruguru ashyira uburasirazuba ndetse n'ababyeyi banjye ndabatura indirimbo ya ravuga ati ambassadors of christ choir yitwa jubili indirimbo ntituyibonye ariko eh, turi n'umugisha john lucky dufite indi ndirimbo hafi cyane iyo ngiyo ni indirimbo yitwa ni indirimbo yitwa hano mfite ya bugufi ni iyitwa uwiteka ni ya korali ya sipi niyo mu murwa mukuru w'u rwanda kigali turayigutuye ariko ubutaha tuzashakisha indirimbo washatse ya christ choir yitwa jubili nawe uzayumve
Shamu chanya, shamu chanya, chuga.
dukomeze twumva ako karirimbo kandi ka korari ya cpr ako kare tunabatumikira ubutumwa mwatugejejeho uyu munsi ni ijwi rya amerika i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda muri studio muri kumwe nanjye tiyene karekezi turagutumikira nawe sitani barutwa nayo uragira uti murakoze cyane ariko igikuru ni uko mukongera mwakongera gusamirana ku maradiyo tukabumva nka mbere turacyabishakisha turizera ko ubuyobozi bw'igihugu cy'u Burundi buzaca inkoni zamba tukabasha kubagiraho mwe abarundi aho muri hose mu gihugu n'abari hanze yacyo tubagezaho gahunda zacu kuko namwe mubyifuza natwe turabakunda turagutumikiye nawe Efurayimu hakizimana uragira uti murakoze cyane uwubanka abandure ko ni ukuri kuko benshi turabakunda nawe turabukunda namwe turabakunda mwese isiyaka ben abdu uragira uti mwiriwe neza ndifuriza noheli nziza umuryango wanjye uri ku kibuye ku kibuye ni mu rwanda mu burengerazuba bw'igihugu bugabiye uri mu ngororero na etienne na bujeniya uri kayonza hakizimana cyprien hamwe n'umuryango we bari musanze na manishimwe masengesho tumwa kwizera salem kazungu musa uzamukunda shakira bari rubavu uragira uti ndigoma city rdc muri muri congo turagutumikira nawe eri ndacyayisaba uragira uti natwe tubifurije noheli nziza no kubashimira ukuntu mutwitaho ahubwo nawe utwitaho twandikira igihe cyose nawe turagukunda cyane kandi ibihe byiza bya noheli n'ubunani tuzera ko umwaka utaha uzakomeza kutwandikira kandi ukaduha n'amakuru abera aho ngaho cyane cyane iwanyu aho ngaho muri iyo siti cyangwa se ku musozi mu kagari mu mudugudu ni amakuru dukenera kugira ngo tuyasange n'abatwumva umunsi ku wundi ariko nawe shefu mutware mukangata aha we witwa shefu ibyo rero ni ibyawe shefu waragira uti ndi shefu mutware ndi rdc minembwe mbashimiye kubwo ko twifuriza noheli nziza mu bwo turi mu bihe bigoye mu karere kacu ariko nyagasani yatugiriye neza umunsi mukuru twawukoze neza ata kibi cyabaye shefu aha umutware we urakomeye cyane ahubwo ntabwo woroshye nta kibazo noheli nziza n'ubunani bwiza nawe itanga ishaka claude uragira uti noheli nziza ku banyamakuru n'abakunzi bose ba voa nawe turagushimiye kandi reka nawe uvuga nk'umunyamakuru nawe itanga ishaka claude reka nkubatize cyangwa se nguhe icyubahiro kindi nawe uri umunyamakuru kuko watwandikiye ibaruwa ndende cyane ariko ndayihinnye ndagira nti nawe noheli nziza reka nsoreze kuri uyu witwa siraji kanimba aragira ati mugire amahoro twe noheli yatubereye mbi cyane badusenyeyeho amazu birababaje kubyakira wihangane nta mvura idahita niko twavugira amagambo ahinnye cyane tugutumikire nduwaye jean dudieu uragira uti noheli nziza n'umwaka mushya kuri mwese ikibeho muri nyaruguru turabakunda namwe turabakunda aho muri nyaruguru n'ahandi hose hirya no hino mu gihugu mu rwanda mu burundi cyane cyane hariya hepfo mu majyepfo y'uburundi aho muri makamba hari abadutelefoni ariko telefoni ntinyuramo neza namwe turabakunda turabakumbuye cyane cyane amakuru aturuka aho iwanyu mujye muyatugezaho kugira ngo tuyasangize abatwumva buri munsi reka nsoreze kuri uyu witwa wizi karefa azariyasi aragira ati ndifuriza noheli nziza abantu bose bakunda umwami mana yewe nawe turagukunda urukundo rwose turaruguhaye kandi turizera ko n'imana iyo wifuriza abantu bose ibyiza n'ibyishimo nawe imana irakumva abatwumvaga rero ntidukomeje ngo tugeze ku batwandikiye bose ubutumwa bwabo ariko turabukomeza mu makuru yacu ari imbere namwe turongera tubatumikire mbashimira kandi kuri mikoro mwari kumwe nanjye Etienne karekezi mukomeze rero mutwumva ku maradiyo yanyu kuri telefone na za mudasobwa ibihe byiza